kun waashingtan diisii irraa ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. kamisa waxabajjii 8 bara 2023 akka mul'atan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu antuu jubee horaati. manneen amantaa fi dhuunfaa kan bulchiinsi magaalaa shaggar diigee jedhamuun komeen dhiyaate irratti aangawoonni bulchiisotaa deebii kennanii jiru. ittaanaa pirezidaantiin ameerikaa duraanii pirezidaanticha duraanii doonaald tiraampin kallattiidhaan qeeqaniiru. kamisa qophii fayyaa irratti reebis ka jedhamu dhibeen yoo saree maraatteen ciniinaman nama qabu yoo hin wal'aanamin lubbuu galaafachuu akka danda'amu gabaasamee jira hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma gara oduu har'aaf jennetti ce'ena.
akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuu fiqaaduuti midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara itiyoophiyaatti ergamu warra ergameefiin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan yuunaayitid steets usaid midhaan nyaataa gargaarsaan gara itiyoophiyaatti erguu dhaabuu isaa beeksise dubbi himaan dhaabbatichaa kamisa har'aa ibsa naayiroobii keeniyaatti baasaniin. dhaabbanni isaanii mootummaa itiyoophiyaa waliin akka irratti walii galanii fi midhaan nyaataa gargaarsaa garasitti ergamu kaayyoo ergameefiin alatti ooleera jedhan yuunaayitid isteetsi biyya gargaarsa namoomaa guddaa itiyoophiyaaf kennitu ta'uu kan eere ibsichi namoonni miiliyoona digdamaa ol ta'an sababoota gogiinsaa fi walwaraansa kaaba biyyattii keessa tureen gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanis himeera gargaarsi midhaan nyaataa kun gara itiyoophiyaatti ergamuu kan dhaabbateef. humnoonni waraanaa nyaataaf oolfachuu isaaf akka ta'e rooyiters odeeffachuu isaa gabaaseera gama mootummaa itiyoophiyaarraas ta'e kan humna waraanaarraa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru dubbi himaan dhaabbata misoomaa idil addunyaa kan yuunaayitid isteetsi hojimaata haala gargaarsi biyyattii keessatti raabsamu irratti amantaa akkuma arganneen deebisnee gargaarsa midhaan nyaataa erguu ni eegalla jedhan. haaluma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa ji'a darbeerraa kaasee midhaan gargaarsaa gara itiyoophiyaatti ergu dhaabuu beeksisuun isaa ni yaadatama.
ministiriin haajaa alaa yuunaayitid isteetsi antoonii biliinken tasaanii ministirii haajaa alaa itiyoophiyaa obbo dammaqa makonnin waliin saawud arabiyaatti dhimmoota itiyoophiyaa keessa jiran irratti marii taasisaniiru.
akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuu fiqaaduuti midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara itiyoophiyaatti ergamu warra ergameefiin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan yuunaayitid isteetsi usa ministirri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi haala biyyoonni iss balleessuu irratti waloon hojjechuuf kan jedhu irratti yaa'iif saawud arabiyaa riyaaditti kan argaman maddiitti ministeera haajaa alaa fi itti aanaa muummee ministeera itiyoophiyaa obbo dammaqaa mokonnin waliin mari'ataniiru marii isaanii kanarrattis hojiirra oolmaa waliigaltee waraana kaaba itiyoophiyaa dhaabuu dubbataniiru bilinkan mootummaan itiyoophiyaa qorannoo warra midhaan nyaataa bifa gargaarsaan ergame waan hin malleef oolchan irratti taasifamu gargaaruu dinqisiifatanii qorannichaan boodas warra hojii akkasii irratti bobba'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu jedhaniiru antooni bilinkanii fi dammaqa mokonnin dhimmoota mirga namoomaa lixa tigraay dabalatee deemsa ce'umsa haqaa hojiirra jiruu fi dhimmoota jeequmsoota naannoo amaaraa keessaa fi kan oromiyaa akkatti furuun danda'amu irrattis mari'ataniiru.
manni maree dhimmoota islaamummaa federaalaa rakkoo diigumsa masjiidaa ijaarsa seeraan alaa jedhamuudhaan magaalaa shaggaritti uumame irratti mootummaa naannoo oromiyaa waliin marii taasisuun waliigaltee irra ga'uun ibsameera.
rakkoo masjiidota ijaarsa seeraan alaa jedhuun naannoo oromiyaa magaalaa shaggar keessatti mudatee ture furuuf manni maree dhimmoota islaamummaa federaalaa mootummaa naannoo oromiyaa walii waliigalteerra ga'uusaa beeksiseera pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa federaalaa sheek ibraahim hajii tufaa Kamisa har'aa Finfinneetti ibsa sabaa himaaleef kennaniin mootummaan naannoo Oromiyaa diigumsa masjiidota sababa ijaarsa seeraan alaa akka dhaabu waliigalleerra jedhaniiru. Mariin manni marichaa gaggeesse pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee akka ta'e ibsaniiru jechuun Finfinnee irraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiin.
Lolli Sudaan keessaa ji'oota lammataaf deemaa jiru roobii kaleessaa akka haaraatti magaalota akka kaartuum. baayiriif omdumaan keessatti ganamarraa kaasee waraanni geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru.
roobii waxabajjii torba bara 2023 darbee gaboo humna waraanaa suudaan kan kibba kaartuumitti argamutti haleellaa raawwatameen abiddi qabatee gubachaa akka jiru jiraattonni himan gareen humna addaa mohammad hamdaa dagalooniin hoogganaman. waraana torbanoota saddeetiif gaggeessaa turan keessatti kibxata darbee bakka humna waraanaa suudaaniin eegumsa cimaa qabu gamoo yaarmoog jedhamuun beekamu to'achuu isaanii namoonni ijaan argan himaniiru gamoo kana keessa meeshaaleen waraanaa hedduun akka jiruu fi viidiyoo roobii darbee gareen humna addaa kun gadhiiseen immoo kuusaa meeshaalee waraanaa kan sudaan kana to'achuusaa agarsiiseera gareen humnoota addaa kun bakka sana akka hin qabanne ittisuuf humni waraanaa sudaan haleellaa qilleensarraallee fudhachaa ture garuu hin dandeenye jedhu namoonni ijaan argan. humnoonni waraanaa sudaan lamaan waraana dhaabuuf waliigalanillee akka waliigaltee isaaniitti guyyichi gaafa waxabajjii sadii kan dhume hojiirra osoo hin ooliin hafe magaalota sadii kaartuum baahirii fi oomdurmaan akka haaraatti jeequmsatti galaniiru magaalota sadan kana keessatti roobii kaleessaa ganama walwaraansi kan jalqabe hanga galgala biiftuun seentutti dhohinsoonni gurguddoon akka malee dhagahamaa jiraachuutu himame. viidiyoon kibba magaalaa kaartuum ta'uu agarsiisu aarri samii keessatti hedduu ol ka'ee mul'achuu fi dhohinsoonni jiraachuu agarsiisa bakka aarri kun mul'atu addatti bakka isaa beekuuf rakkisaadha kan jedhe gabaasni rooyiters garuu dhohinsoonni gurguddoon jiraachuu namatti agarsiisaa jedha.
dhaabbanni tokkummaa mootummoota loltoota gola nagaa eegumsaa kan biyya rippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessaa akka baasu ifoomseera mitikku.
hooggantoonni olaanoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii daawwannaa biyya rippaabilika dimokiraatawaa koongootti taasisaniin humnoonni gola nagaa eegumsaa koongoo keessa jiran akka baafaman himan gareen hooggantoota olaanoo kun roobii darbe kan daawwannaa isaa rippaabilika dimokiraatawaa koongoo keessatti kan gaggeesse humnoonni gola nagaa eegsiftootaa kan koongoo keessa jiran yeroo gabaabaatti akka bahan. himeera daawwannichaan booda magaalaa kinshaasaa keessatti sabaa himaaleef ibsa kan kennan jaampiyee laakoraay dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti waamamaan dhimma nagaa eegumsaa mootummaa rippaabilika koongoos ta'ee uummanni koongoo humnoonni hidhatanii biyyicha keessa socho'an gara nagaatti akka dhufan irratti hojjechuu qabu jedhan gareen gola nagaa eegumsaa rippaabilika dimokiraatawaa koongoo keessa moonuskoo jedhamuun beekamu. bara 1999 irraa kaasee achuma kan ture akka addunyaatti humna waraanaa waggaatti baajetiin isaa doolaara biiliyoona tokko ta'eera garee hidhattoota lixa biyyattii bakka baay'inaan albuudaan badhaate to'achuuf loltoonni kuma kudha ja'a kan nagaa eegsisan biyyattii keessa jiru humnoonni waraanaa nagaa eegsistootaa rippaabilika dimokiraatawaa koongoo keessa jiran jeequmsoota biyyattii keessaa to'achuu hin dandeenye jechuun waggaa tokko dura uummanni biyyattii hiriira irratti ba'uun lubbuun namoota baay'ee darbuuf sababa ta'ee ture namoonni baay'een amma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii humnoota gola nagaa eegumsaa baasuuf murteessuun yeroo sirrii jedhanis kanneen sodaa nageenyaa qabanis jiru jaampiyee laakoraay ibsa isaanii keessatti himannaawwan humnoota waraanaa nagaa eegsistootaa irratti ka'u soba ta'uu dubbatanii. uummanni lixa rippaabilika dimokiraatawaa koongoo erga loltoonni gola nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhufanii eegumsa argachuu himanii ammayyuu humni waraanaa kun as akka turu fedhii qabu garuu aangawoonni rippaabilika dimokiraatawaa koongoo hatattamaan akka baanuuf nu gaafataniiru jedhan gareen loltoota nagaa eegumsaa kan biyyoota afriikaa lixaa ammayyuu koongoo keessa kan jiran yommuu ta'u kanneen biyyoota afriikaa kibbaa garuu achi keessaa baasaniiru. gareen hidhattoota koongoo gama lixaa jiran bara 1990 hanga bara 2000tti waraana taasisanii lubbuun namoota baay'ee galaafachuu fi namoonni miiliyoona tokko ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf sababa jala dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
torban kana dorgomtoonni hedduun dorgommii yuunaayitid isteetsi keessatti garee riippaabilikaanotaan geggeeffamutti makamuudhaan pireezidantii duraanii doonaald tiraamp yeroo sadaffaaf walittaansuudhaan kaadhimamaa pireezidantii akka isaan hin taane akka fashaleessan yaalaniiru namoota haaraa seenan keessaa kanneen beekamoo ta'an kan yeroo dheeraaf tiraampiif ittaana pireezidantii amanamaa turan maayik peensi. waayit haawusitti oduu gabaasaa gameessi kabiyyoolessaa kan voa stiiv herman peensi waan kanaan dura gochuuf shakkaa turan amma hoogganaa isaanii duraanii qeequuf boodatti akka hin jenne beeksisaniiru jedha kuno.
guyyaa dhaloota isaanii waggaa jaatamee arfaffaa irratti ittaanaan pireezidaantii yuunaayitid isteetsi duraanii maayik peensi yeroo jalqabaaf kallattiidhaan adda durummaan ka paartii isaaniif dorgoman pireezidaantii duraanii doonaald tiraamp irratti fuulleffatan.
akka namanutti eenyuyyuu kan ofii isaa seera mootummaa caalchisu. qarumaa pireezidaantii yuunaayitid isteetsi ta'uu hin danda'u akkasumas eenyuyyuu kan akka namni heeraa ol akka isa kaa'u gaafatu irra deebi'ee pireezidaantii yuunaayitid isteetsi ta'uu hin danda'u.
amajjii ja'a bara 2021 ennaa deeggartoonni tiraamp biilsa mana maree weeraran kan ittaana pireezidaantii turan maayik peensi diduu isaaniitiin deeggartoonni isaanii maayik peensiin fannisaa jechuun dhaadataa turan filannoo bara 2020 joo baayidantu injifate. joosef r baayidan kutaa dalweer irraa sagalee dhibba sadiif ja'a yoo argatan doonaald j tiraamp immoo filooridaa irraa sagalee dhibba lamaaf soddomii lama argatani peensi dinagdeef dhimmootii imaammata alaa irratti ilaalcha aadaan rippaabilikaanonni qaban hordofu peensi amanaa wangeelaa warra adiif miseensa paartichaa ijoo yoo ta'an kan akka ulfa ofirraa baasuu dhimmootii hawaasaa ilaalchisee kaadhimamtoota paartichaa mara caalaa akka nama safuutti cichuutti of ilaalu. filannoo paartii riippaabilikaanotaa akka duraanii irratti maaliyyuu haa ta'u maayik peensi duruu seenaa galmeessaniiru michuu isaanii dorgommii pireezidantummaa turan kallattiidhaan kan morman ittaanaa pireezidantii isaan jalqabaa ta'aniiru.
amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. dhukkubi sareen maraatte nama ciniinnaan nama qabu kan afaan ingiliffaan reebis jedhamu yoo hatattamaan wal'aansa fayyaa hin arganne yeroo baay'ee lubbuu galaafata dhimma kanarratti jaallanneen gorsaa waa'ee qorannoo ka ta'an dooktar asaffaa dheeressaa dhaabbata yookaan inistitiyuutii fayyaa uummataa kan itiyoophiyaarraa haasofsiistee jirti kuno.
dhukkubni reebisi jedhamu kun dhukkuba. Vaayiresii jedhamu horiirraa namatti darbee nama maraachee ajjeesuu danda'udha. Amma ammaatti yaala karaa hospitaala ciibsanii yaaluutiin waan hin dandeenye dhukkuba badiidha jechuudha nama ajjeesa jechuudha.
Biyyatti saree maraatteeru dhuguma sareen maraatti.
Eeyyee dhukkubni isaa akka biyyaatti maal jedhu dhukkuba saree maraattuuti jedhu maaliifi akka biyya keenyaattis akka addunyaattis akka Afrikaattis. Dhukkuba kanaan namatti daddabarsan veektar jenna nuti dhibba keessaa harka sagaltamaa oli saroota jaataanii fi namni akkuma aadaatti dhukkuba saree jedhama. Kanaaf sareen maraatti sammuu ishee keessatti waan wal horu vaayirasiin kun waan hojjettu hin beektu garatti deemtu hin beektu. Kanaaf olii gadi waa fiigdu faachoo ishee qollofattee fiigdi. Hingorortii hanuma argite hin ciniinti. Kanaaf kun saree maraattuudha jedhu dhugumaadhaan ni maraacha.
Egaa sareen haala akkasii keessa jirtu yeroo nama ciniintu vaayirasii sana kan namatti dabarsu maayeen ilkaan isheeti moo gorora isheeti?
Ciniinnaatiin akka namatti darbu beekamaadha garuu gororaan akka darbu namni baay'een hin beeku. Kanaaf namni hoo saree maraattuu kanaan ciniinamu ciniinamumsaa mataan san dabarsa lammaffaa ammoo gororumti saree maraattuu sana keessaa afaan keessaa bahu suni yoo. Dhaqna namaarra bu'e iddoo inni bu'e sun immoo madaa wayii jiraatte nuti iskiraachii jennaa milaacii ta'uu danda'a qoraattii ta'uu danda'a marfee ta'uu danda'a qaawwa anna akka qaama keenyarraa argate vaayirasiin sun gorora keessa jira kanaaf karaa lachuu darbaa jechuudha. Kanaaf ogeessi sareen nama ciniinte sun maraatteeti moo aarteet piroovoogdii taateeti moo maal taateeti jedhee addaan baasu jechuudha. laawoo deemu sareen hin beekne mana ijaa eegduuf namatti duttee nama ciniinuu dandeessu kanaaf ogeessatu kan hunda addaan baasa jechuudha.
Mallattoo dhukkubichaa agarsiisu jira.
Namni sareetiin ciniinama uuma vaayirasii kana taanaan yeroo dheeraa torbee sadii qaama waggaatti namarratti ijaaramti. Dhukkuba kana akka addunyaatti akka biyyaatti akka Afrikaatti taanii hin bannaan godhe inkubeeshiin pereedinneen kun mallattoo agarsiisuuf yeroo dheeraa jaaturuuf rakkoo nurratti dhuumeera garuu mallattoon namarratti mul'atu. Namni bishaan sodaata dhuguu hin danda'u maaliif bishaan dhuguuf arrabni as baasnee waan deebisnu akkam tochoone gooteeti paralaayizii gootii qilleensa hin sodaata nyaata hin nyaatu innis hin gororaa mataa hin dhukkubaa qaaman isaa nyaata nyaachuu hin danda'u bishaan dhuguu hin danda'u akkuma nama maraateetiinis lafan lafaa umurii isaa keessatti waan isa mudate hunda odeessa otoo namni san gaafatiin mallattoo adda addaatti irratti argama ijaba baasuu danda'a.
Saree akkas taate kana wal'aananii fayyisuun hin danda'amaa?
Hankanaan qabamte fayyuun hin jiru. Naama sootee akkasuma.
Fakkeenyaaf nama sareen ciniinte sareen sun nagaa fi nagaa mitii isaa hubachuudhaaf namarratti qorannaan gaggeessamu maayiin?
Namni sareen beekamne saree mataa isaa yoo ta'u ciniina miidhagnaan gara mana yaalaa deemee ogeessatti machuun dirqamadha. Isa booda maal godhu warra ogeessaa sareen sun hin jirti taanaan guyya kudhaniin nyaachisaa qofaatti adda baasaa korantiinii godhaati eegaa yoo guyya kudhan kana keessatti hin duutu taate waan biraatiin sin ciniinte malee maraatteetti mitii jedhanii gorsu yoo guyya kudhan sana keessatti duute immoo fidaa gara laaboraatoorii. Laaboraatooriin mirkaneessa jedhu yeroo kana garuu namichi kanaan ciniiname talaalliin kennamaaf dirqamadha kun amma sareen sun guyya kudhanitti addaan baattutti otoo talaalliin sadaan fayyadamuuti eeggata dirqamadha.
Maal namaarra waraanu lilmee san?
Han naannoo handhuurarra laatamuu hin jira. Harka sagaltamii saddeet sagal hindhiinsaa garuu dhukkuba qabaa iddoo sun dhiitaa ijoolleef isaan dhukkubaa doozii isaa guddaadha jedhamee hambaa jijjiiramaa jira. Addunyaarra wanta adda addaa jiru biyya keenyas wanta adda addaa jiru akkuma humna isaatti namni itti fayyadamaa namni kaffaluu hin dandeenye garuu durii sanaan fayyadamaa naannoo garaa keenyarratti naannoo handhuura irratti laata maaliif laatamoo jedhamee. Marfeen sun jaba ta'eef hima fi kudha torba ta'eef iddoon naannoo garaa keenyaa suni marfee kana hunda absorbii gochuuf immoo baachuuf humna qabaa. Deessa sanatti mijaajaa ta'eef achitti laatama jechuudha.
Namarraa immoo namatti hin darbaa?
Qorannaan addunyaarra jiru namarraa namatti darbaa jedhee mirkaneesse hin jiru. Dhukkubni kun daddarbaa infeksheesii ta'ee fi hanuma fedhe yoo ta'e namni dhukkuba kanaan qabu jiraannaan nama isa fayyaatti daddabarsuu danda'ama jedhamee kan lillaatama.
Biyya alaa kana keessas bineensumti daggalaayyuu hin dabarsu dhukkuba kanaa kan jedhamu jira.
Dhuguma nuti akka ogeessaatti maal jenna seete reebisni kun silvaatik reebis arbaan reebis jenna maa jechuudha kuni. Arbaan reebis jechuun saree fi adurreedha magaala keessatti mana keessa wal keessa jiraannuu fi rakkoo guddaan reebisii adda dabarsu akka biyya Afrikaatti akka Keenyaa akka biyya Itoophiyaatti hadurree sareedha keessumaa sareedha. Silvaatii koyennu mooyyuu qabaroo waraabessa luugduu jiru warra bineensa caakaa keessa jiraatantu dhukkuba kana baatee namatti dabarsa jedhama. Maaliif caakaa keessa adamootiinis namni keenya inni baadiyyaayuu rakkin isaa harki caalu bineensa akkasiitiin ciniinamuu danda'aman jedhamu. Kanaaf gosa akkasiis hin jiru dhugumadha.
Uummanni kanarraa of eeggannoo akka godhu ogeessi maal gorsa?
Waan bareedaan amma addunyaarra jiru kan WHO'tti akkuma biyyaatti sagantaan jiru waan health approach jedhama. Inter institutional jedhamee warri qonnaa, ministeeronni warri fayyaa, ministeerri warri eegumsa bineensaa fi naannoo warri kun akkasitti signaatoorii jedhamnee iddoo tokkotti walii mallatteessinee wal faana hojjechuuf taliila akka addunyaatti istaandardiin nu taa'eeru. Saree biyya kana keessa jirtu dhibba keessaa torbaatama yoo taliila argatte dhukkubni kun zeeroo ta'a dogmadeeted human reebis prevention control strategian jedhu qabna. Twenti sartii irratti nam tokkoyyuu dhukkuba sareetiin akka hin duunan jedhamu karoora akkasii akka addunyaatti hojjetamaa jira. Gahee gahee keenya gumaachaa jirra jechuudha.
Dooktar Asaffaa Dheeressaa gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomi affeeruu keessa.
Qophii labataa Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raabaa akkasumas laba talaalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin qabne hin jiraatu qophiin namataa yaada keessaanan dhaggeeffatoota illee of keessaa qabaataa akka hirmaattan sin affeera jimaata jimaata qophii namataa viiyoo afaan oromoo irratti.
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. bulchiinsa magaalaa shaggar naannoo oromiyaatti akka haaraatti hundeeffame keessatti mootummaan manneen seeraan ala ijaaramaniif lafoota seeraan ala qabamanii jiran jedhe eega diiguu jalqabee bubbuleera namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen amantaa bulchiinsa magaalichaatiin manneen isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii akka jalaa diigame himatan garuu mirgi namoomaa keenya dhiibameera jechuudhaan komatan dhimmuma kanarratti mitukku faqaaduu warra miidhaan nurra ga'e jedhe ka dubbise sagantaa keenya kaleessaa irratti dhiheessinee turre har'a komee namoonni kaasan irratti hundaa'uudhaan kan inni dubbise sadarkaa ittaanaa kantiibaa magaalaa shaggaritti itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaaf tajaajilaa obbo gugsaa dajanee dhiheessina kunoo.
Bulchiinsa magaalaa shaggar gaafa akka haaraatti hojii jalqabsiiftanii maastar pilaanii yookaan diizaayinii akka magaalaatti kana fakkaachuu qabaa kan jedhu wanti lafa taa'eeru jira.
Humnoonni akka ka'umsaatti itti ilaalaman magaalli babal'ina keessatti uumama keessatti keessumattuu qonnaan bulaa dhiibaa lafa qonnaan bulaa irratti babal'achaa kan guddate waan ta'eef. akkaataa qonnaan bulaa kana abbaa qabeenyaa abbaa mirgaa itti gochuu danda'u giddu galeessa kan godhatee fi maastar pilaaniin keenya sinnaa qophaa'u dhimmoota kana galmaan ga'uudhaaf karaa dandeettii fi karaa kana dureeffateen kan qophaa'ee hojjaadha.
maastar pilaanii kana gaafa qopheessitanii akka bulchiinsa magaalaatti qopheessitaniitu ta'uutiin malaa komiin uummanni qabu nun mariisisnee nuti quban qabnu yaada jedhu qaba.
Pilaanii innaa qophaa'u uummata karaa mari'achiiseen mana marii mataa isaaniitiin kan mirkanaa'ee jechaadha. Mana marii jechuun bakka bu'oota uummataa kan jiraatu keessaniiti. Mannan uummataa hin jiru jechuun danda'amu. Ragaadhaan dabalatee uummanni karaa adda addaatiin erga qophaa'ee booda sadarkaa sadarkaadhaan pilaanii innaa dhiyaatu uummanni kallattii adda addaatiin irratti mari'achaa ture. Hamma barbaadamu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo duwwaadha uummanni hirmaanne jechuun dandeessu.
Inni biraan manneen Ijaarsi isaanii seeraan ala ta'an kun yommuu diigaman baay'een isaanii kanneen waggoota kudhan isaa ol faa kanneen turanii naffaa jiru namoota gaafiif deebii nuti waliin taasisne keessaa jechuudha. Warri kun immoo walitti dhufuutiin bu'uuraalee misoomaa garaagaraa ijaarrataniiti kan isaan jiran akka nutti manitti fakkeenyaaf afoosha waliin qabu manneen amantaa waliin qabu manneen barnootaa waliin qabu. Bulchiinsi magaalaa shaggar gaafa waan kana godhu wantoota hawaasni kun itti tajaajilamu kan waloo kan ta'e kanaaf wanti mari'attaniittan jira.
Seerummaa isaati kan laallu seerummaan isaa naannoo sanitti namni akkaataa walitti dhufu akkaataa itti fudhatu akkaataa ijaarrate bu'uurri seeraa maali kan jedhu kanaadha kan laalamu. Faayidaa walii jalaa nageenya biyyaa mirkaneessuu misooma biyyaa mirkaneessuu keessatti. Egeree biyyaa murteessuu keessatti gahee inni qabu maal fakkaata kan jiru kana kan giddu galeessa godhate waan ta'eef isa madaalamee xinxaalamee wanti boru dhufuu danda'u fi hubaatii inni dhaloota boruu irratti geessuu danda'u caalmatti rakkoo akka ta'uu danda'u giddu galeessa karaa bira ta'een kan laalame jechaadha. Ijaarsonni gaggeeffaman baay'een isaanii daandii cufanii gaggeeffamanii gaarreen irratti gaggeeffamanii lafa bosonaas irratti gaggeeffamanii. Kun immoo dubbiin biyya tokko kan hubanidha. Dhaloota boruu faayidaa dhaloota boruu kan huban waan ta'eef dhimma kun sirreessuun barbaachisaa akka ta'ee fi dirqamaa akka ta'e irratti amanamee karaa bulchina qabuun mariin gaggeeffamee qorannaan gaggeeffamee kan raawwatamee jechaadha.
Inni biraan komiin warri manni nu jalaa diigameera jedhanii nu biratti himatan waan isaan dhiyeessanii sanyii giddu galeessa kan godhatedha. Warra afaan Oromoo dubbatan hin diiganii kan nu afaan Oromoon dubbanne immoo yookaan immoo saba Oromoon ala ta'e immoo inni jalaa diiguu kan jedhudha.
Qabannaa lafaa keessatti karaa seera qabeessa ta'een lafa qabatee karaa seera qabeessa ta'een ijaarsa gaggeessee magaala keenya keessa tawaachawlamii hedduu jiraachaa jira ammas jechaadha. Kanaaf namoonni karaa seera qabeessa ta'een ijaarsa mana jireenyaa, ijaarsa dhaabilee adda addaa investimentii keessatti, daldala keessatti hirmaachaa jiran seera qabeessa ta'anii oduu jiranuu kan tuqamanoo jiraate akkasitti adda bahamee ilaallamuun hin danda'amu. Waan hin jirreef jechaadha. Kanaaf lafti akkaataatti qabame seera qabeessa moo seera alaa kan jiru kanaadha kan gaafan. Saba fe'eesaa haa ta'u, amantaa fe'irraa isaa ta'u, karaa kanaan tarkaanfiin fudhatamis hin jiru.
Inni biraan dhaabbilee amantaati. Dhaabbilee amantaa nuti dubbisne keessaa kan dhaabbata amantaa islaamaa isa tokko inni biraan immoo dhaabbata pirootestaantiiti. Warri kun maal jedhu tokkoffaa akeekkachiisa nuun kennine manneen sana keessa osoo jiranii maashiniin doozariin dhufeetii nurratti diige isa kana kan hawaasa mufachiise kan jedhan dhugumaan kana gootani.
Ijaarsa fi haa ta'u hojii adda baasutti karaa seera adda qabaa karaa seera qabeessa ta'een ijaaramuu karaa seera qabeessa ta'een lafti qabamuu kan jiru kana hojii adda baasuu hojjechuuti. erga adda baafne booda namoota naannoo san keessatti hirmaatan jedhamee yaaddan yookaan ni laallata dhimmi isaa abbaa dhimmaa jedhamee ilaallan istookhoolder warra ta'an jechaa isaa wajjin marii gaggeessu. Sadarkaa irratti erga mariin gaggeeffame booda dhimmoota kanarratti adda baasanii mallattoo jechuu ragaa akka dhiyeeffatan gaafachuudha. Abraffaa irratti abbaan mataa isaatiin ofii isaatii akka kaafatu erga seera alummaan isaa beekamee oomishni dhumarratti fudhatame abbaan ofii isaatii haala mijeeffachuudha. Fe'ii wanti qaban eeyyamamaa waan ta'an mootummaan kan gochuu danda'u tokkoffaa namni sun seera alummaatti hirmaatee deebi'ee immoo carraan kun hunduu kennamee fi sirreeffachuudhaaf qophii waan taane ofii isaatiin tarkaanfa fudhatee namoota sana yookaan qaamota keessatti hirmaatan seeratti dhiyeessuudha kan seerri jedhu mataa isaatiin jechaadha. Kana waggaa boonu amantaa kabaja amantaa tokkoo tokkodhaaf tafuu amantaa tokkoo tokkodhaaf hin amantaan bu'uurri isaa nageenya labsaa bu'uurri isaa haqa labsaa bu'uurri isaa dhugaa labsaa bu'uurri isaa dhugaa barsiisaa bakka amantaan jirutti seerri kan jiru wanti hojjetame karaa duudhaa sanii cabsuun karaa isa hin kabajne osoo hin ta'in namoonni achi jalatti hirmaatanii gocha seera alaa raawwachuudhaaf amantaa akka da'oo itti fayyadamuu barbaadan immoo bal'inaan akka socho'an hin beekamaa jechaadha.
Tole obbo Gugsaa Dajanee itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggar ibsa naa kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaatiin guddaa godheen sin galateeffadha ulfaadha.
Galatooma.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeelii keenya hoorn at voa niws daat kaam irratti miidiyaa hawaasaan immoo feesbuuk daat kaam voa afaan oromoo irratti tiwiitarii fi instagiraam irratti immoo at voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu sagantaa guyyaa guyyaadhaan tamsaasnullee nu hordofuu hin dagatinaa. gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusu taammire ka viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite tigisti gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse antu jabee horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.